tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radiyo mukunda radiyo ijwi ry'amerika
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo ine n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya mu burundi abahoze batuye muri zone gatumba bakahava kubera imyuzure barinubira uko babayeho muri za site bajyanywemo kuko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo no kubura ibiribwa amahema dufise ubu arashaje tubonye gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya ubu ugiye ukavisita amasite ukaraba ukaraba amahema usanga amahema amwe yaratobaguritse tujya mu konyene imbeho abana turarembye n'inzara abavyeyi turashonje n'aba bandi bahora bazana ikiro kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi abo ni bamwe mu barundi bakuwe mu byabo n'imyuzure yabasenyeye kuva mu kwezi kwa kane petero buyoya wayoboye uburundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali no mu karere ka sahel ingabo zo mu ntara ya tigre zatangaje uno munsi ko zishe abasirikare batari bake ba leta ya etiyopiya mu mirwano imaze ibyumweru bitatu ibera muri iyo ntara nyamara ingabo za leta zabihakanye ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ingabo zo mu ntara ya tigre zatangaje uno munsi ko zishe abasirikare batari bake ba leta ya etiyopiya mu mirwano imaze ibyumweru bitatu ibera muri iyo ntara nyamara ingabo za leta zabihakanye fidel niyongabo adufitiye inkuru irambuye izo nteko za leta zamenyesheje ko abasirikare batari bake bo mu ntara ya tigre bariko bishikiriza hisunzwe ikiringo ntarengwako c'amasaha mirongo irindwi n'abiri leta yatanze imbere y'uko haba igitero ku mugwa mukuru w'iyo ntara mekele inteko za leta ya etiyopiya zatanguye ibitero kuri leta y'intara ya tigre ku itariki zine z'ukwezi kw'icumi na rimwe zimenyesha ko ziriko zitera zegereza umugwa mukuru w'iyo ntara mu gitero ca nyuma co gutsinda urugamba yamara abategetsi b'intara ya tigre bavuga ko bariko bivuna bikomeye inteko za leta kandi bamaze gutahira intsinzi zikomeye umuvugizi w'igisirikare cyo mu ntara ya tigre gatecu reda yatangaje ko bishe igitigiri kinini cy'inteko za leta mu rugamba rwabereye mu gice cyitwa raya wahira muri icyo gihe ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryerekanye impungenge zikomeye uno munsi ku wa kabiri ku bitigiri by'abasirikare ba leta batera barungikwa mu micungararo y'igisagara ca mekele michel bachelet umutegetsi mukuru ajejwe iby'agateka ka muntu mu ishyirahamwe onu yasabye impande zose gutegeka abasirikare bazo kutageramira abasivile hisunzwe amategeko mpuzamakungu tukivuga ibibazo byo mu ntara ya tigre mu gihugu cya etiyopiya igihugu gituranye cya sudani kirashimirwa uburyo gikomeje kwakira impunzi zihunga intambara fideli niyongabo arakomeza impunzi z'abanya etiyopiya zimenyesha ko zakiwe neza n'abanyasudani nyinshi muri zo zashyitse muri sudani nyuma y'igihe kirekire zigenda n'amaguru abanyasudani bazihaye uburaro bazemerera kubana nabo ivyo naho batavuga ururimi rumwe abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu baturuka mu ntara ya tigre muri etiyopiya bamaze guhungira muri sudani ishyirahamwe rijejwe kwitaho impunzi ku isi hcr n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gutabara arashigikiye ingingo y'igihugu ca sudani ku ruhagarara rutera rwiyongera mu ntara ya tigre ayo mashyirahamwe amenyesha ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo kuronsa ibintu ngenderwako impunzi zikeneye intara ya tigre iri mu buraruko bwa etiyopiya igeramiwe n'ingwano kuva ku itariki zine z'uku kwezi kw'icumi na rimwe kuva umushikiranganji wa mbere abi ahmed ategetse ibikorwa vya gisirikare muri iyo ntara iyo ngwano ivugwa ko imaze guhitana abantu amajana n'amajana abandi ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu gihugu ca sudani gihana urubibe na etiyopiya umuyobozi w'ikirenga wa irani yavuze ko igihugu cye kitazongera kujya mu masezerano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku bijyanye n'umugambi wo kubaka ingufu za nukiliyeri fideli niyongabo nanone arakomeza umutegetsi kizigenza wa iran ayatora ari kamenei uno munsi kuwa kabiri yanebaguye ibiganiro hagati y'igihugu ciwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi amara leta ya Iran yerekanye icizere ko amashirahamwe y'ubudandaji yo mu mahanga azogaruka mu gihugu mu gihe perezida Trump atazoba akiri ku butegetsi muri leta zunze ubumwe za Amerika yavuze kandi ko yizeye ko ibihano igihugu ciwe cafatiwe n'amakungu bizovanwaho umuvugizi wa leta ari Rabiei nawe yavuze ko amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji y'abanyamahanga ariko aritegurira kugaruka muri Iran intsinzi ya Joe Biden yatowe kuba perezida yatumye abatari bake bibaza ko amerika ishobora kuzosubira mu masezerano iran yagiranye n'ibihugu by'ibihangange byo ku isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe ibihano ico gihugu cari cafatiwe n'amakungu vyarakuweho inyuma yuko cemeye guhagarika umugambi waco werekeye ibigwanisho ruhonyanganda perezida wa amerika donald trump yavuye muri ayo masezerano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwishura kuri iyo ngingo iran yaragabanije ivyerekeye kuyubahiriza abafasha ba joe biden batangaza ko afise imigambi yo gusubira muri ayo masezerano mu gihe Iran co kwemera gusubira kuyubahiriza yamara abakurikirana ibintu hafi bavuga ko ivyo bidasa n'ibizoshoboka buno nyene kuko impande zose zisa n'izinana ku vyerekeye ayo masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihano amerika yasubijeho kuri Iran ku ntwaro ya perezida Trump vyarageramye bikomeye ubutunzi bw'ico gihugu
arakoze fidel niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi no gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari petero buyoya wayoboye uburundi inshuro ebyiri yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika muri mali no mu karere ka sahel amakuru agera ku ijwi rya amerika yemeza ko impamvu ari uko inkiko mu burundi ziherutse kumukatira igihano cyo gufungwa burundu amaze guhamwa n'icyaha mu icwa rya perezida merikiyoro ndadaye ni ibyaha ku giti cye ahakana inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali kigali mu rwanda ntibikiri urukurukuru ahubwo inkuru ni y'ukuri uwahoze atwara uburundi perezida petero buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu karere ka sahel no mu gihugu ca mali amakuru yo kwizera ijwi rya amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati ego nivyo perezida buyoya yaratanze imihoho itariki indwi z'uku kwezi kw'icumi na rimwe yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru vya union africaine inyuma y'iminsi ine canke itanu ivyo biro bikuru vy'umuryango w'ubumwe bwa afurika vyaciye bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira yagize ati nyenicubahiro buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za union africaine ibiro bikuru vyamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye ico bita assurere affaires courantes nawe yaravyemeye uwundi mukozi w'umunyacubahiro mw'ishami ry'ubumwe bwa afurika yari yatangarije ijwi rya amerika ko perezida buyoya yatanze kete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe gusa atubwira ko atibuka neza itarike perezida petero buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho ariko ntitwashoboye kumuronka n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura ico bikoze bamwe mu bashingwamanza biwe batubwiye ko inkuru ari y'ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ari we azovyivugira mu minsi iza mu maradiyo n'ibinyamakuru amasoko yacu yatubwiye ko perezida buyoya yatwaye uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa afurika kubera uburundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko majoro petero buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu iherekwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye perezida melchior ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu muri urwo rubanza ubutungane bw'uburundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bashingwamanza biwe urubanza ntirurahera perezida buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye idosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bashingwamanza babivuga ikindi camutaye amakenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko vyagendeye umusirikare wo ku rwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa afurika aturuka mu gihugu ca etiyopiya yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya tigre muri uku kwezi nyene naho biri uko ayo makuru avuga ko musa faki mahamat atwara ubumwe bwa afurika n'inzego z'uwo muryango boba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya perezida buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ingingo yizwe neza kandi yitondewe ico bise decision muri amakuru ya mbere yavuga ko perezida buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'ubufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike yamara isoko ryacu ryizewe ijana ku ijana ryatwemereye ko buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye igihugu ca mali n'akarere ka sahel ni igice petero buyoya w'imyaka mirongo irindwi n'umwe amenyereye kuko yarahamaze imyaka umunani ahakorera nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa afurika yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile majoro petero buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho nyakwigendera perezida petero nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko gice kubiri n'ibwirizwa shingiro imbere yaho gato buyoya n'ubutegetsi bw'u burundi ntibarabanayo ingwe kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa organisation internationale de la francophonie ico gihe iradiyo y'abafaransa rfi yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi gushika muri mirongo icenda na gatatu akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu hamaze gusinywa amasezerano ya arusha majoro petero buyoya yishuye ati igikuru singene umuntu ashika ku butegetsi ahubwo nico amarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hamwe n'ingene aburekura jewe nafashe igihugu kabiri atamaraso asesetse nsubiza ubutegetsi neza atamaraso asesetse nemera ivyavuye mu matora nongera nemera ivyavuye mu masezerano ya arusha ndakinjura mu mahoro pye clave niyo nkuru kigali kubw'ijwi rya amerika mu burundi abaturage bahoze batuye mu gace ka gatumba batujwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko bakuwe mu byabo n'imyuzure kuva mu kwezi kwa kane bavuga ko babayeho mu buzima butoroshye basobanura ko badafite ibiribwa n'aho bakika umusaya ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda muri kino gihe imvura igwa ku bwinshi abateshejwe izabo muri zone ya gatumba bakigeranizwa mu bindi bibanza vya komine Mutimbuzi ihana urubibe n'igihugu ca Kongo heranira intwaro rusange bavuga ko ubuzima barimwo butoroshe abanywanyi b'ijwi rya amerika bishikiye muri site kigaramango ahegeranijwe abagera ku bihumbi bibiri bavuga ko iyo imvura iguye ibahererako kubera amahema baronkejwe bagishika aho bacumbitse yatabaguritse ni ukuri amahema dufise ubu arashaje tubonye gusa imvura gusa irinzi kuba tugira amaganya ubu ugiye ukavizita amasite ukaraba amahema usanga amahema amwe yaratobaguritse tujya mu konyene imbeho abana habaye imbeho nyinshi ingwara zica zaduka mwe nyine mwarabona mwe mwenye mwaje kutugendera amahema yaraheze n'abaronse ubwo buhema bwose bwose bwaratabwa yaramaze guhera n'izuba kuva itariki imwe mu kwezi kwa tugishika ngaha ubu imvura iguye turabura duhungira n'ibiragwa wararako basanga biba byose birase biraboze hari ibintu byinshi cyane biduhanze muri kumuraba muri kino gihe turi mu tasoro w'imvura kenshi turabuze amahema ego twari twagiriye ubuntu baduha ihema rimwe rimwe mugabo murabye izuba ryahaciye n'ingene bimeze amahema ubu yose yaramerewe nabi cyane ibintu byarononekaye ubu naho imvura igwa turikunja imbaragasa zikatumara hakabamwo n'ibintu bitwa eh, ibinyongori ibyo byose ni ibintu biduhanze iyo site ya kigaramango irimwo benshi mu bateshejwe izabo muri zone ya gatumba abayirimwo bavuga ko bugarijwe na kigoyi aba ni bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko badaheruka gukubita ijisho umugiraneza n'umwe yobaserukako turarembye n'inzara abavyeyi turashonje n'aba bandi bahora bazana ikiro kimwe kimwe namba barababujije namba byagenze gute ntabyo tuzi urumva ni ukuri ni ukuri turabasabye nk'abavyeyi mudurabe ukuntu mwadufungurira inzara mu kutwica ngaha mu mahema urumva naho turondera ko kuva dushika ngaha n'ukuri nta fashanyo turaronka ya pame ntayo n'ikindi cya kabiri ngaha ntubone duhagaze ngaha aho wobona ntembagara kubera inzara ubwo namwe mwijyo hema kandi nanoronkaho ndara inzara kandi iraduhanze abana dusigaye tujya kwa muganga bakadupima ugasanga umwana agwaye sutama kubera inzara n'umunsi ndose ibijumbu by'amajana atanu ugasanga ma- badusomara kabiri tutajya ngaha mu karamango icya mbere ya, amahema n'inzara iraturembeje mwodushikira imbere mukatubwira nka pame mukatubwira abandi babishoboye bakadushikako ikindi kintu kigira kabiri murabona yuko kigaramango iri mu masite vrema sinzi ngeno bivuga inzara ni nyinshi hari abatama n'abatamakazi batishoboye by'ukuri inzara iri mu kubica eka n'abarongoye abandi muri site ya kigaramango baremeza ko abayicumbitsemwo bugarijwe n'ibibazo byinshi nyanduye augustin arongoye site ya kigaramango yemeza ibivugwa n'abarongoye ubuzima muri site kigaramango bumeze nabi ihema zose zaratabaguritse iyo imvura iguye abantu barara bahagaze nta mahema bagira kuko bayahawe bagishika kandi ihema ifite garanti y'amezi atatu ubu tugeze mu mezi indwi arenga nta mfungurwa bafise ni ukuri barashonje barashonje turasabye mwebwe muvuga bigashika kure mutuvugire kabisa muri site kigaramango biracika urongoye zone ya gatumba ahaje hava abo bateshejwe izabo avuga ko izo ngorane z'abo banyagihugu azizi hussein ntahetwa yabwiye umwe mu maradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi ko yamaze gutanga icegeranyo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda ubwo nabwo busanzwe bushikana imfashanyo ku bazikeneye kandi ko yizeye ko abarongoye bagiye gufashwa vuba abateshejwe izabo bava muri zone gatumba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubera imyuzure yatewe n'uruzi rusizi hamwe n'ikiyaga tanganyika baharurwa mu bihumbi bitanu bamwe baramaze gusubira mu zabo kubera iyo myuzure yagabanutse ariko bafise ubwoba ko iyo myuzure ishobora gusubira kubatera bafatiye ku kuntu imvura igwa ku bwinshi muri kino gihe impunzi zo mu nkambi ya lusenda muri kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu cyumweru gitaha zizakoresha amatora y'abahagarariye impunzi abahatanira imyanya mu buyobozi nabo bakomeje kwiyamamaza aho bashakamo amajwi bafite ibyo babasaba birimo guhabwa ibiribwa bihagije n'imiti ihagije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi turifuza yuko bazatogwa ariko mu bazatogwa bose batugirira akamaro urabona uku gupokera baza- ba- ba- tuzaze tupokera imbere y'igihe mu matariki atanu atandatu cyangwa itariki ya mbere tukaronka inge ariko muri iki gihe urabona nk'ubu mu mwaka dupoke- dupokeye amezi atandatu ayandi atandatu ntituzi aho yagiye nk'ubu batubwiye ko tuzapokera kandi mu kwa cumi na kumwe ariko ntabwo turabyizera kubera buri gihe bahora baduhenda mu bazatogwa bose twifuza yuko abedekambi abesekeriteri wiwe bazahagarira ku kibazo kimwe cyo gupokera abantu ntibazasubire kandi kugira gute kuzapfa n'inzara azatuvugire mu byo gupokera no kubaho tubayeho nabi mu nkambi turahohotegwa urukumva abagore abadamu ntabwo bakijya hariya ruguru ngo bagiye kurondera inkwi bagiyeyo barafatwa urukumva abandi bagakubitwa icyo tumarira nuko baduserukira hanyuma bakatugezaho ibintu biba bikenewe nk'uko tubatumye imbere bakavuga apana kujya aho ngaho gusa ngo nuko arabategetse ngo bagume aho ngaho ntagire icyo bavuga kuko tubona ibintu ko biri ko bigenda atari sawa ku mpunzi kubera ko turamara amezi atandatu tudahembwe tudapokeye inzara ikadufata wasangana tugiye inyuma y'ikambi kurondera utwo tujya ukaca usangana bariko baraduhohotera aba bakongomani icyo twosaba rero ni ico kinini ikindi nacyo ni uko aha hantu tubona nenga ata mutekano tubona neza uhari kuko inyuma y'ikambi turashobora kumva ibintu by'i- by'amasasu tugaca twumva rero ko umutima udahagaze neza kubera ayo masasu icyo twifuza ni uko boreba nk'uko ukuntu botushyira nk'ahandi hari umutekano icyo dushaka cyohinduka ni uko boza bakurikirana ibintu ibintu uko biri birakurikirana mu ikambi ni ukuvuga uri kuraraba nk'ibintu nk'ibyerekeranye n'ipokera usanga ari ibintu umenga amanama bakora bo badashaka kuyakurikiza cyangwa badashaka kubyerekana nk'uko bariko nk'uko twaba tuba tubizeye muri make urabona ko nk'uno munsi ugize umunsi ugira kabiri twirirwa ngaha utwaje gupokera kandi n'umundi dushikiriwe byari byiza yuko rero bamwe bose bararikira ku munsi wabo wo gupokera ugeze bareke guta imirimo bokoze yindi ngo baze kwirirwa banamye kuri iri zuba icyo niyo tuba dushaka mu gihe twabatoye bakurikirane neza bareke kutwama batwiriza kunuzenya ku mwanya ku zuba nk'iri ngo twaje gupokera nawe kwirwa kuri izuba nk'iri ubuvuzi nabwo mu bisanzwe ntibwifashe neza kuko tuba dukurikirana urashobora kugenda kuyivuza ugasanga ko araguha paracetamol bakayimanyaguramo ibice nka bitanu ukaraba iyo paracetamol ikintu kumarira urwaye malariya iyo paracetamol niyo umuriro none uwo muriro uwo muriro wonyine awukuye wumva malariya baba bayivuye murifuza ko turifuza ko boduhindurira bakatuzana imiti ikwiriye aba tuzotora yaba dekambi abadesite abadevirage yuko bazaba bitubwira mu kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti ikwiriye ntibazaba mu buntu bw'inusunusu budashobora kuba bwamuvura ni ukwifuza yuko wowe twokwishima tugatora ko yahagarara dina mu refugee ariko arahohoterwa akahagarara refugee mba ari mu bindi bibazo bitandukanye mba ninga mu nkambi agateka k'umurefugee ni gahonyango icyo cyo ngongera nshimika ko cyane icyo nyamba ejo uvuga ati baragutoye n'icyo ugenda kuvuga ati bamwe natora ntibibuka oya wibuke wagutoye wariwe niba murefugee akutoye ati muganga afite urubanza furani oya unafite amajyana abiri ndakuvugira urafite imijyana yo kuvugira ahantu ugiye kugufunga kajya n'agacinyizo kajya ibyo nifuza ko ibyo rero byose bihagarikiraho iyo tutora tumutora amenyekane umubyeyi w'iwacu kandi amenyekane umubyeyi ajya ukurikirana ubwoko barifije nyamara iyo tugushikiye aho ugati ifite ikibazo kimeze uku ndakwitukura umubyeyi untunganyiriza urubanza rw'ubanza batajya mu ndende za ndende mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ubwiyongere bw'abana batwara inda batifuje abagize amashyirahamwe y'abakinnyi ba sinema muri icyo gihugu bishyize hamwe kugira ngo bagaragaze bimwe mu bitera icyo kibazo kwiyongera mu rwego rwo kugishakira ibisubizo binyuze muri za filime zabo mu kanya gashize bamwe mu bagize iryo shyirahamwe barimo alvera ndayishimiye wo mu ishyirahamwe dushyire hamwe na shira rora inangoma baganiriye na mugenzi wacu oriyani itanga ishaka maze bamusobanurira uko icyo gitekerezo cyabajemo umva uko alvera ndayishimiye abivuga mu ntara ya cyanguzo cyane cyane twatanguye icyo gikorwa mu kwezi kwa gatatu baregeranije abajene abajene bashyira kuri cumi na batanu turarabira hamwe ukuntu abigeme bamerewe mu ntara yacu na cyane cyane baheba amashuri bijyanye bijyanye no gutwara inda z'indaro turagaragaza turaraba neza turabona ati turiyumvirira hamwe icyo twashobora gukora turavuga ati dutore udukino kugira ngo turabe ko twafashe bagenzi bacu babigenda twarashoboye kugendera amashuri abiri lisite kominari cyankuzo na lisite kominari minyari cyane cyane turatoma amahore umwe twese tuvamo ahore yiwe umwirya mu mwagakina twarinda ari umunyeshuri aheba amashuri haba ababyeyi akaba umuhanuzi mukanguramahoro aza gufasha uwo mukobwa kumuhanura nka benshi abo muri izo nyigisho baragaragaje kubona yuko gutwara inda z'indara ari bibi biratuma uheba amashuri bigatuma ugira ubuzima bubi cyane rwose
none mwabonye nk'ishyirahamwe ibintu by'amateatre inkino aribwo buryo bworoshye cyane kurusha ubundi buryo bwo kugira ngo mubashikire mubumvishe teatre nizo mwabonye zishobora kubashikira kurusha izindi nzira yego cyane kubera ko usanga mugiye gukinira ahantu mu mugwi w'abantu benshi ari nko ku ishuri usanga ari abantu bashyira mu majyana atandatu gutya amajyana indwi ni uburyo bwiza bwo kutamukinira hamwe bose bakabyumva neza abanyeshuri ugasanga bagabanutse ingeso nyine z'uguza bazi cyane cyane nk'amuba bababangamiye umutari biki ugasanga barimo barabigabanya nyine teyate niyo nziza cyane Eh, kugira ngo mushobore gukina inkino ah, amasuje ivyumviro muvye- mubishira hamwe gute ni ivyumviro ishirahamwe riba ryabahaye canke mwebwe nyene nk'abajene nimwe muvyiyumvira muka- mukabitegura mukabikina twebwe nyine baratubwira ati twebwe tugerageze turabe ingorane ziri muri kominote tukarabira hamwe tu- i- ikibazo tubona gihangamiye abajene b'abigeme akaba ariyo dutora ko teme y'iyo teatre tuzaba dukina twebwe dushyire hamwe hatubwira ati mwe nimurabire hamwe ingorane zihari ku bajene baba b'abigeme kugira ngo abe ariyo mukorera ko kuko ntiwofata ikintu ngo uze nk'ukiyumvire kubera abo mudushyira hamwe bo ntibaba begereye aho hantu ngo babone imico yaho twebwe nyine twe tuba dusa tubizi twe tubyumvi- tu- tubiraba tukaraba ku minota ikibazo kiba hanze hama tugashya dutora teme Eh, none nk'ubu muri iki gihe nko ngaho mu ntara ya cankuzo canke n'ahandi izo ntara zegereye iyo ntara yanyu ah, bimwe mu bibazo vy'ubuzima bwa misi yose biriko biratuma umwigeme agwa muri ico kibazo co gusama inda vyoba ari nk'ibihe kenshi turumva ingeso turumva ubukene turumva kumbure n'abandi bavyifuza bavuga bati ndashaka kuvyara umwana ndageze mwebwe aho muherereye ikibazo kenshi kiba gihagaze hehe
rero kubera ingaragu turaba neza cyane cyane bikunda kuva mu bintu by'ubukene nk'abanyeshuri cyane cyane nibo ba mbere bakunda gutwara inda z'indaro bavuga ati jewe ko mba tuhuriye nu- n'umuntu wohajya akampa igihumbi nyire kudonga utwo ndarandiye kubera benshi usanga bava mu misozi baza ku- baza kuba kuri santre usanga bava mu miryango ikenye ntibaronka ko- ko bashobora kubaha ibintu byose bi- bipfuza bagacya rero ba- bashima rero ko tuba ritora udufaranga usanga nyine mm, cyane vurema biva ku mafaranga ubukene Mm.
kubera umuntu aba avuga ati iki nakiriya hari ibintu byose usanga ariko arifuza ariko adashoboye kuronka agaca avuga ati none ngira uko nyine nta kundi Mm.
reka ujya ashoboye kuba umutu agaca yemera nyine gusa usanga atwaye inda y'indaro Mm. bamwe baravuga bati muri ibi bihe abigeme abas- imisore basigaye baratoye ingeso mbi vyovyo ntibiratangura kwibonekeza mm, aho muherereye Eh, ingeso ntiziratangura kuba impamvu umwigeme asama inda y'indaro Inge- ingeso si cyane purema si cyane n'ukuri ibintu by'ingeso so uvuga ngo umuntu ngo yaramenyereye ubusambanyi ngo bike ngo ngo bimwe ngo abigire ingeso benshi barondera iki amafaranga nta kindi kintu ugiye mbona iyo atwaye iyo atwaye inda usanga ari abashoda abapolisi abamotare bajya baza barahe- baramuhenda ati ngo ndakudepurase cyangwa ndakujyana aha n'aha n'aha ibintu mwene ibyo nyine ndakugurire akaburosheti ndakugurire agapfimusi ibintu nk'ibyo nyine Mm.
bivuga ngo ni umuntu yabigize ingeso yuko umwe wese yamubwira ati ngo bagaca bagenda turema je nta- ntabyo mbona kandi kenshi zitwara abanyeshuri bakiri ku ishuri nk'uko twabibashikirije mu ntango z'iki kiganiro ubu naho tugiye kuganira na shila loha inangoma umwanditsi kandi akina inkino za teatre mu burundi kumwe n'umugwi la troupe les enfoirés de sanoladante zimwe muri izo yazikinye hakurya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda mu buganda mu budagi shira kaze neza mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane Eh, dutangiye ku kibazo cya mbere nk'umuntu amaze igihe kitari gito muri uyu mwuga icyo ubona wafashije canke u- waku- wakwigishije uyu mwuga nk'umwigeme w'umurundikazi cyoba ari ikihe
nibaza yuko ikintu cya mbere nshimira uyu mwuga kuri jewe mu myaka maze iminsi ndawukora ni uko eh, ari u- cyane cyane kwishyira mu kibanza cy'abandi iyo uri kurakina ibintu usanga byabawemwo n'abandi bantu eh, ukumva ibigumbagumba ku biba ku bandi eh, ukumva wugurukiwe no kumviriza abandi ukugurukirwa ku bibazo biri aho ubaye mu mubano eh, mu gihugu n'ahandi hose mu bindi bihugu vyo- vy'isi yose ico nico kintu ca mbere no kunyigisha cane ku bijanye n'indangamico yacu eh, mu kirundi canke ibindi bi- birimi ugasanga eh, uriko uyigira ibintu vyinshi bijanye ku bij- eh, bijanye no o- kuyaga kuvuga eh, no kubona ibibazo bimwe bimwe biri mu kibano ni kwiyugurura ego ego nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye